Igitabo Intambara ikomeye, igice cya cumi na kane. Abagorozi bakurikiyeho mu Bwongereza. Mu gihe Luteri yabumburaga Bibiliya itari yarigeze ihishurirwa abaturage b'igihugu cy'Ubudage kugeza icyo gihe, Tindale yakoreshejwe n'Umwuka w'Imana kugira ngo Abongereza nabo bagenzerezwe batyo. Bibiliya yari yarasobanuwe na Wycliffe akura mu rurimi rw'Ikilatini yasomwagamo amakosa menshi. Ntabwo yari yarigeze icapwa kandi inyandiko zayo zandikishijwe intoki zarahendaga cyane ku buryo zagurwaga gusa n'abakire cyangwa ibikomangoma, ubundi zari zaramaganwe n'itorero ku buryo zitari zarashoboye kugezwa ahantu henshi. Mbere y'umwaka umwe, inyandiko ya Luteri itarasohoka mu gihumbi magana atanu na cumi na gatandatu, Erazime yari yarasohoye isezerano rishya yasobanuye mu rurimi rw'Ikigiriki no mu Kilatini umugabane wa mbere w'ijambo ry'Imana risobanuwe by'umwimerere. Amakosa menshi yabonekaga mu nyandiko zasobanuwe mbere noneho yari yarakosowe kandi ubusobanuro bwarushagaho kumvikana neza. Abantu benshi b'intiti barushagaho kwigishwa kumenya Bibiliya kandi ibyo bitera umurindi mu gukwirakwizwa kw'inyigisho z'ubugorozi, nyamara ijambo ry'Imana ryari ritaramenyekana muri rubanda rwa giseseka. Tindale yagombaga kurangiza umurimo watangiwe na Wycliffe wo kugeza Bibiliya ku baturanyi be. Yari umuntu ukunda kwiga agahora ashaka kumenya ukuri. Yagejejweho ubutumwa mu buryo bwo gusoma isezerano ryasobanuwe na Erazime. Abwirizanya umwete ibyo yizera, avuga ko amahame yose akwiriye kubanza gusuzumishwa ijambo ry'Imana. Yasubizaga abari mu ruhande rwa Papa bitiriraga itorero kuba ari ryo ryatanze Bibiliya kandi ko ari ryo rikwiriye no kugira uruhare mu kuyisobanura, ati mbese muzi uwigishije igisiga cy'ikizu uburyo bwo kubona umuhigo wacyo? Nuko rero iyo Mana yacyigishije niyo yigisha abana bayo bashonje uburyo bwo gushaka umubyeyi wabo mu ijambo rye. Nuko rero iyo muvuga ko ari mwe mwaduhaye Bibiliya ni ikinyoma, ahubwo ni mwe mwayiduhishe. Ni mwe mutwika abayigisha kandi iyo mujya kubishobora ni mwe mwajyaga kuyitwika. Ikibwirizwa cya Tindale gihuruza abantu benshi kandi bemera ukuri, ariko abapadiri babaga biteguye gusenya umurimo umaze gukorwa, akimara kugenda bahimbaga ibinyoma no gutoteza abantu. Kenshi bageraga ku mugambi wabo. Umugorozi aribaza ati niki gikwiye gukorwa uko ngenda mbiba imbuto mu murima niko umwanzi yangiza umurima akazirandura nkimara kuhava sinshobora kuba hose yemwe yabaye abakristo bari bafite ku rurimi rwabo ijambo ry'imana bajyaga gushobora kurwanya ababashuka kuko bibiliya itariho ntibyashoboka gukomereza abayoboke mu kuri igitekerezo gishya kiza mu bwenge bwe kiti ni mu rurimi rw'abisirayeli ubwabo ni mu rurimi rw'abisirayeli ubwabo indirimbo za zaburi zaririmbirwaga mu buturo bwera bwa yehova kandi ubutumwa ntibwavugirwaga muri twe mu rurimi rw'abongereza mbese itorero ryagombye kugira umucyo muke mu gihe cy'amanywa kuruta igihe cy'ubucyacya birakwiye ko abakristo bisomera isezerano rishya mu rurimi rwabo kavukire badogiteri n'abashumba b'umukumbi ntibavuga rumwe bibiliya niyo yonyine itanga uburyo abantu bashobora kugera ku kuri Tindale yakomeje agira ati mwebwe mukurikira Dan Scott, Thomas Dakin, Bonaventure, Alexandre Dales, Raymond de Panafor, Lila, Golam, Hugues de Saint Victor n'abandi n'abandi. Nyamara bo bose baravuguruzanya. None se twamenya dute uvuga ukuri n'uvuga ibinyoma? Dute? Nta bundi buryo keretse dukoresheje ijambo ry'Imana gusa. Hashize igihe gito gusa, intiti y'umugaturika yihararanga igira iti: Yemwe, aho kwica itegeko rya Papa nahitamo kwica itegeko ry'Imana. Tindale aza kumusubiza agira ati nanjye rero ndakorombereza papa n'amategeko ye yose yongeraho ati imana nindindira ubuzima ndifuza ko mu myaka mike gusa umuturage w'umuhinzi azaba asobanukiwe n'ijambo ry'imana ndetse kundusha ubwo yashimangiraga umugambi yari afite kuva mu myaka myinshi ishize kugeza ku baturage inyandiko z'isezerano rishya risobanuye mu rurimi rw'icyongereza ahera ko atangira uwo murimo amaze guhigwa bukware n'abashakaga kumugirira nabi yerekeza i Londres maze ahakomereza imirimo ye nta mbogamizi ariko ubugizi bwa nabi bw'abayoboke ba papa butuma yongera guhunga igihugu cy'ubwongereza kimubera amahanga maze ahungira mu budage aho niho yatangiriye gucapisha isezerano rishya mu cyongereza inshuro ebyiri zose umurimo we wagiye ukomwa mu nkokora ariko iyo bitamushobokeraga gucapisha mu mudugudu umwe runaka yaganaga mu wundi amaherezo afata inzira agana i Worms aho mu myaka mike ishize Luteri yahagaze imbere y'inama akarengera ubutumwa bwiza muri uwo mudugudu ushaje hari abantu benshi b'inshuti z'ubugorozi kandi Tindale yashoboye kuhakorera umurimo we nta mbogamizi ibitabo ibihumbi bitatu by'isezerano rishya bishobora kuhacapirwa kandi uwo mwaka inyandiko ya kabiri nayo irahacapirwa akomeza imirimo yabishishikariye kandi afite kwihangana nubwo abategetsi b'ubwongereza bagenzuraga cyane ku mipaka y'igihugu cyabo ijambo ry'imana ntiryabuze kwinjira maze rigezwa i Londres mu buryo bunyuranye ryahagera rigakwirakwizwa hose mu gihugu abayoboke ba papa bakoze uko bashoboye ngo bazimangatanye ukuri ntibyabashobokera umwepiskopi durham yaje kujya mu nzu y'ibitabo by'umuntu w'inshuti ya tindare maze agura bibiliya zose zirimo afite umugambi wo kuzishwanyaguza yibwiraga ko aribwo buryo bwo gutambamira ikwirakwizwa ryazo ariko ibihabanye n'ibyo byabayeho kuko amafaranga yatanze abigura yatumye haboneka uburyo bwo gucapisha inyandiko ivuguruye yajyaga gutinda gucapishwa iyo ayo mafaranga ataboneka nyuma y'aho ubwo tindare yajugunywaga mu nzu y'imbohe yahawe uburyo bwo kurekurwa aramutse avuze amazina y'abantu bamufashije gucapisha izo bibiriya nibwo yavuze ko umwepiskopi w'iduramu ari we wamufashije kuruta abandi bose kuko igihe yaguraga ibitabo byari bisigaye ku giciro gihanitse yamuteye inkunga ikomeye cyane kugira ngo ajye mbere tindare aza kugambanirwa afatwa n'abanzi be maze ashyirwa mu nzu y'imbohe amaramo amezi menshi amaherezo kwizera kwe aguhamisha kwicwa urupfu rw'akarengane ariko intwaro yari yarateguye zashoboje abasigaye gukomeza urugamba mu myaka yakurikiyeho ibinyejana byinshi kugeza ubu latimer ubwo yari ahagaze ku ruhimbi yashyigikiye ko bibiliya ikwiriye gusomwa mu rurimi rwumvwa n'abaturage agira ati uwandikishije ibyanditswe byera ni uwiteka ushobora byose imana ubwayo kandi ibyo byanditswe bifasha gusobanukirwa n'ubushobozi no kubaho by'iteka ryose by'uwayandikishije twirinde izo nzira ziyobya zishingiye ku migenzo y'abantu zuzuwemo n'amabuye n'amahwa n'ingiga z'ibishyitsi barimbuye mureke dukurikize inzira y'ukuri y'ijambo ry'imana ibyo abapadiri bakoze si byo twitayeho ahubwo twitaye ku byo bagombaga kuba barakoze banesi na furifu bari inshuti magara za tindare bahagurukira ukurengera ukuri baridure na karanima barabakurikiza abo bakuru b'ubugorozi b'abongereza bari abantu bajimije mu mashuri kandi benshi muri bo bari abantu bubashywe n'itorero ry'i roma kubera umwete wabo n'imibereho myiza kwitandukanya kwabo n'ubupapa byatewe cyane no kumenya amafuta akorerwa ibukuru uko gusobanukirwa n'amabanga y'i Babuloni kongereye imbaraga mu gushikama ku bibarwanya latimer ati mwari mubizi ninde urusha abandi umwete mu bayobozi bakuru b'itorero mu bwongereza ndabona mwese munteze amatwi none nimureke mubabwire uwo ni satani uwo mwepiskopi ndabarahiye ntajya asiba muri diyoseze ye kandi isaha yose mwamushakiraho ntimuzamubura ku murimo we aho ari hose apfobya bibiliya akerereza ishapure apfobya ubutumwa bwiza agakongeza imuri za buji mu nsengero ku manywa y'ihangu apfobya umusaraba wa kirisitu ukuraho ibyaha by'abari mu isi akerereza purigatori imara amafaranga mu mifuka y'abayoboke apfobya imyambaro ihabwa abakene n'ibimuga agaha agaciro imitako ihenda n'ibikoresho bibajwe mu biti n'amabuye apfobya imihango y'imana ni ukuvuga ibyanditswe mu ijambo ryayo akabisimbuza imigenzo y'abantu ni ukuri nta mubwiriza wigeze amurusha imbaraga mu bwongereza ihame rikuru abagorozi barengeraga ari naryo ryavugwaga n'abavoduwa yohani husi ruteri zwingire na bagenzi babo ryari imbaraga y'ubuyobozi butavuguruzwa bw'ibyanditswe byera byo shingiro ryo kwizera n'imibereho bahinyuzaga rwose ko papa inama z'idini abapadiri ndetse n'umwami ubwe ko baba bafite uburenganzira bwo kuyobora umutimanama mu byerekeye ibintu by'idini bibiliya yonyine niyo bemeraga ko ari umuyobozi kandi inyigisho zayo zabashobozaga kumenya amahame yose n'ibitekerezo kwizera imana n'ijambo ryayo byakomezaga abo bantu b'imbonera kugeza ubwo bashiramo umwuka bahambiriwe ku nkingi z'umuriro mugire ubutwari niko latimeri yabwiye bagenzi be ubwo ibirimi by'umuriro byazibiranyaga amajwi yabo batwikwa ati uyu munsi turakongeza itabaza mu bwongereza kandi ndabyiringira kubw'ubuntu bw'imana ntirizigera rizima muri ekose imbuto z'ubutumwa bw'ukuri zabibwe na colombani na bagenzi be zari zitarahungabana zose hari hashize imyaka magana menshi amatorero yo mu bwongereza amaze kwemera kwifatanya na roma naho aya ekose yari agifite ubusugi bw'umudendezo nyamara ubupapa bwari bwarahageze mu kinyejana cya cumi na kabiri ariko ntabwo bwigeze buhagira imbaraga ikomeye nk'ubu kuva icyo gihe igihugu cyari mu mwijima havugwa iby'umunsi wari ugiye kuza abaroradizi baturuka mu bwongereza bazanye bibiliya n'inyigisho za wikirifu nibo bafashije cyane mu gusobanukirwa n'ubutumwa bwiza maze buri kinyejana cyose kigenda kigira abahamya bacyo n'abapfa kubwo kwizera mu itangira ry'ubugorozi nibwo habonetse inyandiko za ruteri n'isezerano rishya risobanuwe mu cyongereza na tindari ubwo kandi ntabwo inzego z'ubutegetsi bw'i roma zigeze zirabukwa ubwo butumwa bw'ukuri bwahuranye imisozi n'ibikombe bwongera kugarura umucyo w'ukuri wari warazimye muri ekose maze usenya umuriro w'ubupapa wari warahakozwe mu gihe kingana n'ibinyejana bine by'ubuyobozi bw'igitugu ni uko imivu y'amaraso y'abarenganirizwa kwizera kwabo itera imbaraga abasigaye barushaho kujya mbere abakuru b'ubuyobozi bwa papa bavuye mu bitotsi uwo mwanya bahita babona ko umurimo wabo uri mu ngorane maze bafata bamwe mu bikomangoma ndetse n'abandi benshi bafite icyubahiro muri ekose baburiza inkingi z'umuriro nyamara kugenza batyo bari bubatse uruhimba aho amagambo y'abakiranutsi yabaye ubuhamya bukomeye mu gihugu cyose ahindura imitima ayishyiramo ubushake bwo guca byanze bikunze iminyururu baboheshejwe n'ubupapa Hamilton na Wishart bavutse ari ibikomangoma bakagira n'imico iboneye n'abandi bigishwa benshi baza gupfa barenganirijwe kwizera kwabo ariko aho Wishart yatwikiwe havayo umuntu ucitse ku icumu umuriro ukaba utarashoboye gucecekesha umuntu yagombaga kuvuga ibyo kurangira k'ubupapa muri Ecosse yohani Knox we yari yaritandukanije n'imigenzo n'amabanga by'itorero kugira ngo abone uko ahazwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana inyigisho za Wishart zikomeza icyemezo cye cyo guca umubano hagati ye n'itorero ry'i Roma maze yiyemeza kujya mu ruhande rw'abagorozi bari mu karengane ubwo yasabwaga n'inshuti ze gufata inshingano yo kubwiriza yagize gushidikanya ndetse ahinda umushyitsi yaje kubyemera nyuma ariko abanje kugingimíranya no kubitekerezaho cyane ariko amaze kubyemera yakoranye ubutwari bukomeye afite kwiyemeza kutajenjetse mu gihe cyose yabayeho uwo mugorozi wari ufite umutima w'inyangamugayo ntiyatinyaga kubwiza umuntu ukuri ibirimi by'umuriro byakaga impande zose ntibyamuteraga ubwoba ahubwo byamuteraga ubutwari intorezo y'umugome yari imugeramiye ngo imuce umutwe akomeza ibirindiro ntiyajya iburyo cyangwa ibumoso yemera guhangana n'ubugizi bwa nabi bw'i Roma mu gihe yagombaga kujya imbere y'umwamikazi wa Ecosse ahantu hasabaga kugira ubutwari budasanzwe ku buryo abayobozi benshi b'abaporotesitanti batari barabishoboye yohani Knox yahatangiye ubuhamya bukomeye bwerekana ukuri ntibashoboraga kumuhendesha icyo ari cyo cyose cyaba uburyohe cyangwa ubusharire bw'amagambo umwamikazi amurega ubuyobe yari yarigishije abantu idini ritemewe na leta niko byavugwaga nuko rero ni ukuvuga ko yari yarishe itegeko ry'imana ritegeka abagaragu bose ko bakwiriye kubaha ibikomangoma Knox asubizanya ubwenge ati nk'uko itorero ry'ukuri ridakomoka ku bushobozi bw'ibikomangoma ahubwo rikomoka ku witeka imana yonyine abagaragu ntibagomba kwinjira mu idini badakurikije ibyifuzo by'ibikomangoma cyangwa iby'ababategeka kuko bijya bibaho kenshi yuko ibikomangoma bidasobanukiwe n'idini y'ukuri iyo ari yo mbese ye iyo abakomoka kuri aburahamu bose bajya gukurikira idini rya farawo uwo bakoreye igihe kirekire ndababaza madamu isi yose yajyaga kugira irihe dini ngira ngo urabyibonera madamu yuko abagaragu batagomba guhatirwa gukurikira idini ry'ababategeka nubwo bategetswe rwose kububaha mariya aramusubiza ati musobanura ibyanditswe mu buryo runaka naho abandi abapadiri bakayisobanura mu bundi buryo nziringira nde kandi ninde uzaba umucamanza mugoroza aramusubiza ati mwizere iby'imana yavuze yeruye mu ijambo ryayo ibirenze iby'ijambo ry'imana rizabigisha ntimukabyizere nubwo byaba biturutse ku bapadiri cyangwa kuri njye ijambo ry'imana ubwaryo rirasobanutse habayeho ikitumvikana ku murongo runaka umwuka wera utajya yivuguruza abisobanura neza ku yindi mirongo ku buryo hatabaho gushidikanya keretse kubinangira umutima bagashaka kuguma mu bujiji uku niko kuri kwavuzwe n'umugorozi w'intagondwa adatinya no gupfa akuvugira ibwami ubwo butwari butangaje yarabukomeje mu murimo we hose ahora asenga kandi arwana intambara y'umukiza kugeza ubwe kose yabatuwe mu gihugu cy'ubwongereza ubwo bashyiragaho ubuporotesitanti nk'idini y'igihugu cyose bari baraciye akarengane ariko batarashobora kugahagarika burundu mu gihe bari bamaze kwanga amahame menshi y'idini ry'i Roma bakomeje ibyo ari byo byose bimwe mu mihango yayo banze kwemera icyubahiro cya papa ariko bashyira mu mwanya we umwami nk'umukuru w'itorero mu mihango y'itorero bakomeza kwitandukanya n'ihame ryo kwicisha bugufi n'ubutungane bw'itorero ihame ry'ingenzi ryo kwihanganirana mu itorero ryari ritarabacengeramo nubwo ibikomangoma byari mu idini y'ubuporotesitanti bitagiye byitwaza kenshi intwaro yo kwica nk'uko ab'ubupapa babigenzaga barwanya ubuhakanyi bw'inyigisho zabo nanone umudendezo wo gusenga imana nk'uko umutimanama w'umuntu umwemerera ntawe wari uhari buri muntu wese yagombaga kwemera amahame y'itorero kandi akubahiriza uburyo bwose bwo gusenga nk'uko byashyizweho na leta abitandukanyaga n'itorero baratotezwaga ndetse bakarenganywa ku rugero ruhanitse mu gihe cy'imyaka magana menshi mu kinyejana cya cumi na karindwi abashumba ni ukuvuga abapasiteri benshi birukanywe muri za paruwasi zabo abaturage bari babujijwe kwinjira mu biterane by'andi madini bitemewe n'itorero ubirenzeho agahanishwa igihano cy'ihazabu cyangwa agafungwa abo bantu bari indakemwa ntibashoboraga kwemera kubuzwa gusenga imana bituma biba ngombwa ko bashakisha ahantu hihishe bateranira mu tuzu ducuza umwijima mu bihe runaka by'umwaka bakajya mu mashyamba mu masaha y'igicuku muri iyo nzitane y'ishyamba aho imana ubwayo yabubakiye urusengero niho abo bana bayo bateraniraga kubera gutatanywa no kurenganywa kubwo kwegurira imana imitima yabo baririmba kandi basenga nubwo bari bafite ayo makenga benshi muri bo bagiriwe nabi cyane bazira kwizera kwabo maze inzu z'imbohe zuzuzwamo abantu imiryango yagiye itatana abantu benshi birukanwa mu bihugu byabo bagahungira mu mahanga ariko imana ntiyigeze ihana ubwoko bwayo ntabwo akarengane kigeze kagera ku ntego yako yo gucecekesha abahamya ba kirisito benshi bambukijwe inyanja ya atlantiko muri amerika aho bashinze ibuye ry'ifatiro ry'umudendezo w'abaturage no gusenga bihesha agaciro gakomeye icyo gihugu bityo nk'uko byari bimeze mu gihe cy'abakurambere akarengane kongera gutuma ubutumwa bwiza bwamamazwa yohana bunyan ubwo yari muri kasho yuzuwemo n'abantu bakoze amarorerwa b'abicanyi yumvise ahumeka umwuka w'ijuru maze atangira kwandika iby'urugendo rw'umukristu ava mu gihugu kirimbukira agana mu murwa wera kuva mu myaka magana menshi iryo jwi ryavuye muri kasho y'i bedford ryavuganye imbaraga ikora ku mitima y'abantu igitabo urugendo rw'umukristu cyanditswe na bunyani n'ikindi gitabo cye cyitwa ubuntu busaze ku munyabyaha wa mbere byayoboye imitima ya benshi mu nzira y'agakiza baxter flava aleyne n'abandi bantu bafite impano kandi bize nk'abantu b'inararibonye mu bukristu bahagurukira kurengera kwizera kwahawe abera inshuro imwe gusa umurimo wakozwe n'abantu bagizwe ibicibwa maze bagashyirwa hanze y'itegeko ry'abategetsi b'iyi si ntuzigera uhagarara ibitabo isoko y'ubuzima n'icyitwa uburyo bw'ubuntu byigishijwe na flava byafashije abantu benshi uburyo bwo kwita ku kuzanira kirisiti imitima yabo igitabo cyanditswe na baxter cyitwa umushumba uvuguruye cyabereye umugisha abantu benshi bashakaga kongera kwivugurura mu murimo w'imana kandi ikindi gitabo cye cyitwa ikiruhuko cy'abera cyatumye abantu benshi bifuza gushaka icyo kiruhuko cyagenewe kugeza ubu bwoko bw'imana nyuma y'ikinyejana kimwe habayeho gusubira inyuma cyane mu by'umwuka nibwo hadutse whitefield na wesley bari ababwiriza b'ukuri mvajuru kubwo kuyoborwa n'itorero ryitirirwa igihugu abaturage bari barasubiye inyuma cyane mu by'idini ku buryo byari biruhije kubitandukanya n'igipagani inyigisho y'ibigirwamana niyo yari ingenzi ku mwepiskopi mu by'iyobokamana abo mu rwego rwo hejuru basuzuguraga iby'ubutungane maze bakirata kuba hejuru y'icyo bitaga ubwaka mu kwizera abo mu rwego rwo hasi bari mu bujiji bukabije kandi batitaye ku gukora ibyiza ubwo kandi itorero ntiryari rifite ubutwari cyangwa kwizera byashyigikira igihe kirekire ukuri kwasubiye inyuma cyane ukuri kwigishijwe na ruteri kuvuga ibyo gutsindishirizwa no kwizera kwari kwaramaze gusa n'aho kwibagiranye ni uko ihame ry'itorero ry'i roma ryerekezaga ku kwiringira imirimo myiza kugira ngo ubone agakiza rihabwa uwo mwanya whitefield n'abawisire bari bagize inama y'itorero ry'igihugu bo bashakanaga umutima wose gutunganira imana bari barigishijwe yuko ibyo bishobokera abafite ubuzima budafite amakemwa no kubahiriza imigenzo y'idini umunsi umwe ubwo Charles wisire yari yarwaye kandi yumva ko ari hafi gupfa yabajijwe icyo yaba ashingiyeho ibyiringiro bye by'ubugingo buhoraho arabasubiza ati nakoze ibyo nshobora gukora byose mu murimo w'imana nyamara uwamubajije icyo kibazo yasaga n'utanyuzwe n'icyo gisubizo maze wisira aramubaza ati bite none si ibyo nakoze si ishingiro rihagije ry'ibyiringiro urashaka guhindura ubusa imirimo yanjye nta kindi nshobora kwiringira kuruta ibyo ngiri igicuraburindi ry'umwijima itorero ryarimo umwijima wahishaga gutsindishirizwa ukabakingiriza kirisiti maze ugahindura ibitekerezo by'abantu bikajya kure y'ibyiringiro by'ukuri by'agakiza ari by'amaraso y'uwadupfiriye ku musaraba wisire na bagenzi be bageze ubwo basobanukirwa noneho ko idini ry'ukuri rifite icyicaro mu mutima kandi ko amategeko y'imana yuzura ibitekerezo akagaragara mu magambo no mu bikorwa bamaze kwemera ko ubutungane bw'umutima ari bwo ngombwa kandi n'inyifata iboneye mu mibereho y'umuntu batangira kugendera mu mucyo w'imibereho mishya barushaho kugenda banga imico mibi yari mu mibereho yabo babishobozwa no kwihangana bifatanije no gusenga baba abantu bitanze bakundana kandi bicisha bugufi bubaha badaciye ku ruhande uburyo bwose bwabahesha kubona ibyo bifuza ari by'umutima utunganye ubahesha gusabana n'ijuru ariko bumvaga batabona icyo bashaka gukora uko ushoboye kose ngo basimbuke urubanza rw'ibyaha bibabera imfabusa urwo rugamba ni rwo ruteri yarwanya igihe yari mu nzu y'imbohe ya elfut ngiki cyari cyarashenguye umutima we ubwo yagiraga ati umuntu yashobora ate gukiranukira imana umucyo wo kuri mvajuru wari uri hafi yo kuzima ku gicaniro cy'ubuporotesitanti ariko wagombaga kongera gukongezwa n'itabaza rya kera ryakongejwe n'abakristo b'i boheme ryamurikaga mu myaka myinshi ishize nyuma y'ubugorozi ubuporotesitanti bwari bwaraciwe muri boheme kubw'igikorwa cyo kwicisha inkota cyakozwe n'i roma abatarabashije gutinyuka kwanga ukuri byabaye ngombwa ko bahunga bamwe bahungira isakse maze bakomeza kwizera kwabo abakomotse kuri abo babyeyi b'abakristu nibo babaye umucyo w'ubutumwa bwiza bwageze kuri wisire n'abafatanije nawe yohani na karoli wisire bamaze kwerezwa ubugabura boherejwe nk'intumwa muri amerika mu bwato bwari bubatwaye harimo umubare runaka w'abandi bagenzi ubwato buza guhura n'umuraba mwinshi yohani wisile abona agiye gupfa kandi yumvaga adafite amahoro y'imana muri we ariko bagenzi be b'abadage ibihabanye abo nabo biturije bifitiye ibyiringiro bidasanzwe yagize ati nitegereje kuva kare imyitwarire yabo itajegajega bakomeje kugaragaraho kwicisha bugufi ubwo bafashaga abandi bagenzi mu mpapuro buzuzaga nta mwongereza n'umwe wagerageje gukora nkabo kandi nta gihembo basabaga kuko bumvaga igikorwa nk'icyo cyoroshya ubwirasi bw'umutima kandi bazirikanaga yuko umukiza yabakoreye ibisumba ibyo bazirikana ko buri munsi abaha umwanya wo kugira igikorwa cy'ubugwaneza ku buryo nta mvugo mbi cyangwa igitutsi cyabababaza iyo babaga basuzuguwe bakubiswe cyangwa bajahajwe mu buryo runaka ntibagwaga nk'igiti ahubwo barabyukaga bagahunga ariko nta jambo ry'umubabaro ryabavaga mu kanwa igihe cyarageraga cyo kwerekana ko uko batagira ubwirasi muri bo ari nako batagira ubwoba batagira umujinya cyangwa umutima wo kwihorera hagati mu ntero y'indirimbo bari batangije umurimo umuraba ukaze uraza utaburamo kabiri umwenda w'ubwato ubushwangi bwawo bwuzura mu bwato bukwira impande zose maze basa n'abazimiriye mu nda y'isi abongereza bavuza urwamo rukabije ariko abadage bikomereza indirimbo yabo mu mutuzo nyuma yaho naje kubaza umwe muri bo niba koko atigeze agira ubwoba aransubiza ati reka da ariko nkomeza kumubaza ntese n'abagore n'abana banyu ntibigeze bagira ubwoba ansubiza yitonze ati oya abana bacu ntibagira ubwoba bwo gupfa ubwo twari tugeze i savana wisilamu arakanya avugana n'abaturage baho maze atangazwa cyane n'imyitwarire yabo ya gikristo igihe yandikaga avuga iby'imikorere yabo mu mirimo y'itorero yasangaga bitandukanye n'imikorere y'abongereza bakora imirimo nk'umuhango nta bushyuhe ati kwicisha bugufi kwabo n'uburyo bifata mu masengesho byatumye ntekereza ibyo mu gihe cya kera mu kinyejana cya cumi na karindwi ubwo utashoboraga kubona mu iteraniro ikimenyetso na kimwe cyo kwivanga kwa leta ahubwo byose biyobowe na pawulo umuhakanyi w'amahema cyangwa petero umurobyi bafite ukwishyira ukizana mu bitekerezo n'ubushobozi mvajuru bwose agarutse mu bwongereza kandi kubera ibyo yari yarabwiwe n'abaturage b'aho hantu bitwaga abamorave wisire yasobanukiwe kurushaho ibyo kwizera bibiliya yari amaze gusobanukirwa ko bitagishoboka kwiringira imirimo ye bwite kugira ngo abone agakiza ahubwo ko akwiriye kwiyegurira imana byimazeyo umwana w'intama w'imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi mu iteraniro ry'abavandimwe b'abamorave i Londres basomye igice cy'ubutumwa bwanditswe na rutera avuga ibyo guhinduka ku mutima w'umunyabyaha abiheshejwe n'umwuka w'imana uko wisire yategaga amatwi kwizera kwe kwarushagaho gukomera ati numvaga umutima wanjye ujemo ubushyuhe uguwe neza yongeraho ati numvaga ko nkwiriye kwiyegurira kirisito wenyine kugira ngo mbone agakiza kandi numvaga ntagifite gushidikanya yuko yankijije ibyaha byanjye ibyaha byanjye bwite maze arankiza njye ubwanjye ankiza itegeko rinshiraho iteka ku bw'icyaha ankiza urupfu mu myaka myinshi y'intege nke ku bw'urugamba rutagira akaruhuko nta mahwemo imyaka yo kwitanga gukomeye yo kwihana no kwicisha bugufi wisire ntiyatezutse ku mugambi wo gushaka imana ubu rero yari yarayibonye kandi amaze gusobanukirwa n'uko ubuntu yashakishije amasengesho kwiyiriza ubusa amaturo no kwibabaza mu buryo bumuruhije cyane noneho amenya ko ubwo buntu budatangirwa igiciro runaka cyangwa amafaranga akomeza kugira ubuzima bwitanze kandi butunguranye ariko ntiyabugira nk'ishingiro ryo kwizera ahubwo abufata nk'ingaruka yako ntiyabufata nk'umuzi ahubwo abwemera nk'amatunda y'ubukristo ubuntu bw'imana muri yesu kirisito ni ishingiro ry'ibyiringiro by'umukristo kandi ubwo buntu buzahora bugaragazwa n'ubuzima bugendanye no kumvira wisire yitangira kuvuga ubutumwa bw'ukuri yamenye gutsindishirizwa no kwizera amaraso atunganye ya yesu kirisito n'ubushobozi bw'umwuka wera bwo gutunganya umutima w'umuntu maze akera imbuto mu mibereho igera ikirenge mu cya kirisito Whitefield n'abavandimwe ba wisire bari barateguriwe umurimo kubw'ibigeragezo byo kwemera kwabo banyujijwe mu ngorane zikomeye igihe kirekire zajyaga kubatera kwiheba kandi kugira ngo bashobore kwihanganira ibirushya nk'abasirikare ba yesu bagombye kunyuzwa mu gusuzugurwa kunegurwa mu muriro w'akarengane byaba mu gihe bari mu ishuri kaminuza ndetse no mu itangira ry'umurimo bo ubwabo na bagenzi babo bagiriraga impuhwe baza guhabwa izina metodiste n'abanyeshuri bagenzi babo iryo zina ryari risuzuguritse icyo gihe ariko ubu rihabwa icyubahiro cyane nk'iry'idini rikomeye mu bwongereza no muri amerika nk'abagize itorero ry'abongereza bari bibanze cyane ku buryo bwo gusenga ariko umukiza yari yaraberetse mu ijambo ry'ikintu kirushije ibyo byose agaciro umwuka wera yabahatiraga kubwiriza kristo wenyine wabambwe ku musaraba ubushobozi bw'Imana isumba byose bwahoranaga nabo mu murimo abantu ibihumbi n'ibihumbi barihanaga kandi kwihana kwabo kwabaga kuvuye ku mutima nuko rero izo ntama zagombaga kurindwa ibirura wisire nta gitekerezo yari afite cyo gushinga itorero rishya akoraniriza abizera mu cyitwaga ishyirahamwe metodisite iniyo metodisite abo babwiriza baza guhura n'ababarwanya mu itorero ryari rimaze gushyirwaho ariko mu bushishozi bwayo imana yari yayoboye ibyagiye bibaho kugira ngo itegure ahakwiye gutangira ivugururwa iyo byose bituruka hanze y'itorero ntibyajyaga gucengera ngo bigere aho bikenewe bitewe n'uko ababwiriza b'ivugurura bari abavugabutumwa kandi bakaba barakoreraga munsi y'ubuyobozi bw'itorero aho bashoboraga kugera hose ukuri k'ubutumwa kwagombaga kugera ahantu hose butari bwaremerewe kugera benshi mu bayobozi b'itorero bakangurwa mu bitotsi barimo maze bahinduka ababwiriza b'abanyamwete muri za paruwasi zabo amatorero yari yaraguye ibinya kubw'imihango gusa yabagamo yongera kugarura ubuzima mu gihe cya wisire kimwe no mu bindi bihe by'amateka y'itorero byakurikiyeho abantu bafite impano zitandukanye bakoze umurimo ukomeye nk'uko bawuhawe ntibishatse kuvuga ko bumvikanaga ku ngingo yose y'amahame ariko bose bayoborwaga n'umwuka w'imana kandi bahuriye mu bumwe bukomeye no mu mugambi umwe wo kwerekeza imitima kuri kirisito kutavuga rumwe kw'abari mu ruhande rwa Whitefield n'abari mu ruhande rwa wisire byageze ubwo bisa n'ibigiye gutera amacakubiri ariko kuko bari abantu bigishijwe kwicisha bugufi mu ishuri rya kirisito kwihanganirana n'urukundo rwa kivandimwe ntibyabakundiye gutandukana ahubwo byarabahuzaga ntibabona igihe cyo kujya impaka nyamara amakosa yakorwaga n'ingeso mbi z'uburyo bwinshi byarushagaho gukwira kandi ababikoraga bari mu nzira yo kurimbuka abagaragu b'imana bari mu nzira y'ubunyerere abakomeye n'ibihangange mu by'ubwenge bateguraga kubarwanya nyuma y'igihe runaka abayobozi b'itorero benshi baza kwerekana urwango ku mugaragaro maze inzugi z'insengero zirafungwa kwizera k'ukuri n'abaguhamya birakingiranwa inyifato y'uwabyamaganaga ahagaze ku ruhimbi ibyutsa ibintu byari bihishwe mu icuraburindi ry'ubujiji n'ingeso mbi yohana wesley yagiye asimbuka urupfu inshuro nyinshi kubw'ibitangaza imana yagiye imukorera igihe abaturage bari bamuhagurukiye kandi akaba atari afite uburyo na buke bwo kubakira marayika yaje mu ishusho y'umuntu maze amujyana iruhande abicanyi barihinda maze umugaragu w'imana abona uko anyerera buhoro ava aho hantu hari akaga gakomeye wesley ubwo yavugaga iby'igihe kimwe yashoboye kurokoka uburakari bw'abashakaga kumugirira nabi yagize ati nibazaga ntinituye hasi mbese nashobozwa nte kweguka ko biruhije cyane abo twagendanaga benshi bagerageje kumpirika mu manga ubwo twamanukaga umusozi mu kayira kanyerera cyane tugiye mu mudugudu ariko sinanyeganyize sinanyerera kugeza ubwo nashoboye kubava mu nzara nubwo bamwe bageragezaga kumfata ikora ry'ishati cyangwa ku myenda kugira ngo bampirike ntibashoboye kugira icyo bafata uretse umwe washoboye kumfata agakomeza agafuka k'agakote kanjye ariko mu kanya gato kaje gusigara mu ntoki ze akandi gafuka karimo sheki ya banki gatanyukamo kabiri umugabo munini wankurikiraniraga hafi ankubita inyuma inshuro nyinshi n'inkoni y'icyuma iyo ajya kunkubita inshuro imwe mu mutwe bajyaga kumugabaniriza umuruho wo gukomeza kunkubita nyamara uko yabanguriraga inkoni kunkubita niko yahinduraga icyerekezo ubwo jye sinarinzi ibyo ari byo kuko ntashoboraga guhindura ukuboko kwabo kw'iburyo cyangwa ukw'ibumoso undi aza kunyegera yahoranije imbaga y'abantu benshi maze azamura ukuboko ngo ankubite ariko yongera kukumanura bwangu maze ankora ku mutwe gusa aravuga ati mbega imisatsi myiza inyerera ufite abantu babaye aba mbere kugira umutima wemera nibo babaye ibinani byo mu mudugudu baba ku ruhembe rw'abagome mu gihe cyose umwe muri bo yahoraga arwanira mu kigo gikora amayoga mbega urugendo ruhanitse imana iteguriramo abayikunda kugira ngo bakore ibyo ishaka hashize imyaka ibiri banteye igice cy'itafari kingarukira ku rutugu ubwo kandi hari nyuma y'imyaka ibiri ntewe ibuye hagati y'amaso yanjye yombi mu kwezi gushize narakubiswe uyu mugoroba nakubiswe kabiri ubwa mbere nari ntaragera mu mudugudu ubwa kabiri ni igihe nawusohokagamo nyamara byose ntacyo byantwaye kuko nubwo umuntu yankubita mu gituza n'imbaraga ze zose undi akankubita ku munwa akoresheje izo mbaraga nubwo amaraso yava ari menshi nababara nk'aho yankubitishije icyatsi abametodisite b'icyo gihe baba abizera basanzwe kimwe n'ababwiriza bari mu ngorane zo gusuzugurwa no kurenganywa n'abagize itorero kimwe n'abahakana rwose ku mugaragaro ko atari abanyadini barakajwe cyane na raporo z'ibinyoma bahawe n'abo biyita bizera bajyanwaga mu nkiko inkiko zitwaga ubutabera ku izina kuko ubutabera nyabwo bwasaga n'ubutabaho mu nkiko z'icyo gihe bahoraga mu karengane kenshi na kenshi ku bw'abo bagizi ba nabi abaturage boherezwa mu mazu inzu ku yindi bangiza ibintu bavunagura ibikoresho byose bifite agaciro mu mazu basahura ibibanejeje maze bahutaza abagabo abagore n'abana inshuro nyinshi inyandiko zashyirwaga ku karubanda zirarikira ababishaka kuza gusahura amazu y'abametodisite maze bakabararikira ku isaha runaka ahantu runaka kwica itegeko ryaba iry'abantu cyangwa iry'imana ntacyo babyitagaho bashishikarira kurenganya byimazeyo abantu bose barangwaho n'icyo bitaga icyaha cyo kugarura abanyabyaha bari mu nzira y'irimbukiro baberekeza mu nzira y'ubutungane kandi y'agakiza ubwo yohani wisiley yavugaga ibyo aregwa na bagenzi be yagize ati hari abantu bavuga ko amahame y'abo bantu ari ibinyoma amakosa kandi ari ubwaka gusa bavuga kandi ko batari bigeze bumva avugwa mbere hose kugeza icyo gihe ko yaba ari amahame adafashije y'ubwaka gusa bw'ubupapa ibyo birego byose ntibyigeze byemerwa kuva mbere hose kuko byagaragaye ko buri cyiciro cyose cy'ayo mahame gikomoka ku byanditswe byera nk'uko bisobanurwa n'itorero ryacu ntashobora rero kuba ibinyoma cyangwa ngo arangwemo amakosa niba ibyanditswe ari iby'ukuri abandi bagira bati amahame yabo arikakaza cyane akavuga ko inzira igana ijuru ifunganye ibyo rero nibyo duhakana cyane kuko yabayeho yonyine kuva kera ibanga ry'izindi nzira ibihumbi zidasa nayo zishingiyeho inzira igana ijuru yagirwa ifunganye ite kuruta iya kirisitu n'intumwa amahame yabo yaba aruta se avugwa na bibiliya igikwiye ni ukwita ku masomo y'ingenzi muri yo ukundisha uwiteka imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda kandi ndababwira yuko ijambo ry'imfabusa ryose abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose mujye mukorera byose guhimbaza imana niba amahame yabo arengeje ubukana ibyo bivuzwe bakwiriye guhanwa ariko mu mutima muzi ko ibyo ntacyo bitwaye nyamara se ninde wavuga ko atakuraho n'akanyuguti na kamwe ku ijambo ry'imana ntabacumuye umugabura w'iby'imana yashobora ate kuba indakemwa aramutse ahinduye umugabane umwe w'ibyanditswe byera imana yaduhaye oya ntacyo yagabanya ntacyo yakoroshya ahubwo abantu bose basabwa kumenya ko imana idashobora kwemera gupfobya ijambo ryayo ngo irishyire ku rwego rwabo bagomba kuzamuka bakagera ku rwego rwaryo cyangwa bakarimbuka by'iteka ryose imvugo ya rubanda ni uko abo bantu badafite urukundo koko se nta rukundo bafite urukundo mu bindi bihe mbese ntibagaburira abashonje kandi ntibambika abambaye ubusa oya aho siho hari ikibazo ntacyo batakoze ku bw'ibyo ahubwo icyo babuze ni urukundo mu gushyira mu gaciro kuko batekereza ko nta muntu ushobora gukizwa niba atagendera mu nzira yabo bwite ugusubira inyuma mu by'umwuka kwagaragaraga mu bwongereza mbere y'uko wisira atangira umurimo cyane cyane byari ingaruka y'inyigisho zinyuranije n'amategeko ababwiriza bemezaga abantu ko kirisito yakuyeho amategeko kandi ko kubera ibyo bitakiri ngombwa yuko abakirisito bayakomeza kuko yakuyeho umutwaro wo kwihaharika imirimo myiza abandi bakemeza ko amategeko adahinduka bavuga ko bitakiri ngombwa yuko ababwiriza bahatira abantu kugendera muri yo kuko ab'imana yageneye agakiza kubw'imbaraga abandi bakemeza ko amategeko adahinduka bavuga ko bitakiri ngombwa yuko ababwiriza bahatira abantu kugendera muri yo kuko ab'imana yageneye agakiza ku bw'imbaraga n'ubuntu mvajuru bizaberekeza ku gukora ibitunganye nta kabuza mu gihe abo yageneye kurimbuka nubwo bakora iki batazigera bagira imbaraga ibabashisha kubaha amategeko mvajuru abandi bibwiraga yuko uwatowe adashobora kwigera abura ubuntu bw'imana cyangwa ngo abure kurebwa neza nayo bigatuma bagera ku mwanzuro uteje akaga yuko imirimo idatunganye bakora ibyo bidasobanura ko bari mu cyaha cyangwa ngo babatekereze nabi nk'abica amategeko mvajuru cyangwa bagomba kubireka bakihana bavuga kandi ko kimwe mu byaha bikomeye mu mvugo y'abantu y'uko ari ukugomera amategeko y'imana muri rusange ibyo atari icyaha cy'ukuri imbere y'amaso y'imana niba gikozwe n'umuntu uri mu mugabane w'abatowe kuko ari indangamuco y'ingenzi ku bari muri uwo mugabane y'uko nta kintu na kimwe bashobora gukora cyababaza imana cyangwa se cyahanwa n'itegeko iryo hame riteye ubwoba kuko ntaho ritaniye rwose n'iryemeza ko papa afite ubushobozi bwo guhindura itegeko cyangwa se icyagaragaraga ko ari cyiza akagihindura kibi icyari kibi akagihindura cyiza akosora cyangwa ahindura amategeko y'uko ndetse anashobora kuvuga ibikomeye agaca urubanza runyuranye n'itegeko ry'imana n'iry'abantu ibyo byombi bigaragaza umwuka w'ubakoresha uwo ari we y'uko ari uwo wahoze ari mu ngabo zo mu ijuru utararemanywe icyaha ariko atangira umurimo w'ubugome ashaka gukuraho amategeko y'imana inyigisho yigisha ko imico ya buri muntu ari ingabire mvajuru idahinduka yatumye abantu benshi batera umugongo amategeko y'imana wisire yarwanyije byimazeyo amakosa y'ababwiriza bahinyuza amategeko y'imana maze yerekana ko ayo mahame ahabanye n'ukuri kw'ibyanditswe byera ati ubuntu bw'Imana bukiza abantu bose bwarerekanywe kuko ari byiza kandi binezeza Imana umukiza wacu ushaka ko abantu bose bakizwa kandi bose bamenye ukuri yuko hariho Imana imwe rukumbi kandi hariho n'umuhuza umwe hagati y'Imana n'abantu ari we Yesu Kristo uwambaye kamere muntu yitangira kuba incungu ya bose umwuka w'Imana atangirwa ubuntu kugira ngo aheshe umuntu wese uburyo yabona agakiza bityo Kristo we mucyo w'ukuri yamurikiye abantu bose ubwo yazaga mu isi abantu batazagera ku gakiza bazaba batsinzwe bitewe n'uko banze ku bushake bwabo impano y'ubugingo buhoraho ubwo yasubizaga igitekerezo kivuga ko urupfu rwa Kristo rwakuyeho amategeko cumi y'Imana ndetse n'amategeko yose y'imihango Wesley yagize ati Yesu ntiyakuyeho amategeko cumi cyangwa amategeko ngengamuntu nk'uko byahamijwe n'abahanuzi umugambi wamuzanye ntabwo ari uwo kugira icyo ahindura kuri yo na gito n'itegeko ridashobora guhinduka ryabayeho kuva mu isi kiremwa ritanditswe ku bisate by'amabuye ahubwo ryanditswe mu mitima y'abana b'abantu igihe baremwaga n'intoki z'umuremyi kandi nubwo inyuguti zanditswe kera n'urutoki rw'Imana zabubu umugabane munini wazo warasibanganye ntabwo bishoboka ko zisibangana burundu mu gihe cyose tukimenya gutandukanya ikibi n'icyiza buri mugabane w'iryo tegeko ugomba kugumana imbaraga yawo mu kiremwa muntu cyose no mu bihe byose bidatewe n'igihe cyangwa ahantu cyangwa indi mpamvu iyo ari yo yose yashingirwaho kugira igihinduka ahubwo hashimangirwa kuganza kw'Imana n'imibereho y'umuntu n'icyungo gikomeye kibahuza sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza ntawashidikanya ko ubusobanuro bw'uyu murongo butavuguruza ibyavuzwe byose mbere cyangwa ibikurikiyeho naje kubisohoza ku rugero rukwiriye kandi rwuzuye ntitaye ku busobanuro ubwo ari bwo bwose bw'abantu nazanywe no gushyira ku mugaragaro ibihishwe byose kandi bitumvikanaga nazanywe no gutanga ubusobanuro bw'ukuri bwa buri mugabane kugira ngo nerekane uburebure n'ubugari ingano yose ya buri mugabane w'amategeko awurimo y'uko afite ubutungane bwose yuzuwemo umwuka w'Imana Wesley yavugaga ko amategeko n'ubutumwa bitavuguruzanya hari isano rero ikomeye umuntu yakwibaza hagati y'itegeko n'ubutumwa bwiza ku ruhande rumwe itegeko rituzana ku butumwa kandi rikabutwibutsa buri gihe ku rundi ruhande ubutumwa butwerekeza ku gukomeza amategeko buri gihe amategeko adutegeka urugero gukunda imana gukunda bagenzi bacu kugwa neza kwicisha bugufi no kubonera twiyumvamo ko tutabishoboye ariko nubwo ari ibintu bisa n'ibidashobokera umuntu tubona ko imana iduha amasezerano y'urukundo rwayo y'uko izahindura abicisha bugufi abagwaneza abera nituramuka twisunze kandi tugakurikiza ubutumwa bwiza ku bw'iyo nkuru nziza tugenzerezwa uko kwizera kwacu kungana kandi ubutabera bw'Imana bugasohorezwa muri twe kubwo kwizera Yesu Kristo Wesley yagize ati ku ruhembe rwa mbere abanzi b'ubutumwa ni abacira urubanza amategeko ubwayo ku mugaragaro bakayatuka bakigisha abantu kuyica kuyasibanganya kuyigizayo no kuyashwanyaguza bitari itegeko rimwe gusa ryaba rito cyangwa rinini ahubwo yose uko yakabaye igitangaje muri byo kandi giherekeje iryo kosa rikomeye ni uko ababigwamo bibwira nta gushidikanya yuko bubashye Kristo nyamara bakica amategeko ye bakerereza ibikorwa ariko bagasenya amahame abigenga mu by'ukuri bubashye Kristo nk'uko Yuda yabigenje ubwo yavugaga ati mwigisha ndakuramutsa maze aramusoma Kristo ashobora kubwira buri wese muri bati uragambaniririsha umwana w'umuntu kumusoma ntaho bitaniye no kumugambanira umusoma no kuvuga iby'amaraso ye maze ukamwambura ikamba ugashyira ku ruhande umugabane uwo ari wo wose w'amategeko ye kandi ugakomeza kwibwira ko ukora umurimo w'ubutumwa bwiza umuntu wese wigisha ibyo kwizera mu buryo bushyira ku ruhande inshingano zimwe mu nyigisho za kirisita agakuraho amategeko amwe cyangwa akayapfobya mu buryo ubwo ari bwo bwose nubwo ryaba itegeko rito mu mategeko y'imana nta n'umwe muri bo ushobora gusimbuka icyo kirego Wisire yasubije abavugaga ko ikibwirizwa cy'ubutumwa bwiza gisubize by'amategeko yose avuga ati icyo nicyo duhakana rwose ibyo ntibisubiza ikibazo cya mbere cyangwa umugambi wa mbere w'itegeko ari wo kwemeza abantu icyaha gukangura abasinziriye mu mwijima bagana irimbukiro muri gihenomu intumwa Pawulo avuga ko itegeko rimenyekanisha igicumuro kandi igihe umuntu atsinzwe n'icyaha akumva akeneye rwose kwezwa n'amaraso ya Kristo abakiri bazima nk'uko umukiza yabibonye ubwe ntibakeneye umuvuzi keretse abarwayi ntibyumvikana rero gutanga ubufasha bw'ubuvuzi ukabuha abazima cyangwa abibwira ko ntacyo barwaye icyangombwa ni ukubanza ukabemeza ko barwaye bitabaye ibyo ntibazigera bagushimira icyo wabakoreye ntibyumvikana nanone kuzanira kirisita abakiri bazima batigeze bababazwa n'akaga barimo bityo uko yabwirizaga ubutumwa bwerekeye ubuntu bw'imana wisira akurikije urugero rw'umwigisha we yaharaniraga kwerekana itegeko ko ari ryiza kandi rikomeye yarangije inshingano yahawe n'imana kuzuza maze ahabwa amahirwe yo kwibonera imbuto zabwo zishimishije mu iherezo ry'ubuzima bwe bwarambye bugeza mu myaka mirongo inani yamaze igice cy'ikinyejana kimwe mu murimo hirya no hino abamukurikiye mu murimo bazwi babarirwa mu gice cya miliyoni y'abantu ariko abantu benshi bakurikije iby'umurimo yakoze bavuye mu kaga ko gupfa no guheneberezwa n'icyaha maze babaho ubuzima butunganye nk'uko umubare munini mu bakiriye inyigisho ze bashoboye kunezezwa no kubaho bya gikristo kandi kizaba isumbwe ni ukuzaba muri wa muryango w'abacunguwe uzaba uteraniye mu bwami bw'isumba byose ubuzima bwe bwigisha buri mukristo yuko hariho igihembo gikomeye icyifuzwa ni uko kwizera no kwicisha bugufi umwete mu murimo umutima w'ubwitange no kutizigama byaranze umugaragu wa kristo byagaragara no mu matorero y'imana muri ino minsi imana muri ino minsi imana muri ino minsi imana muri ino minsi imana muri ino minsi